iyi mwumvane radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muyumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro murisanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu nongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa kabiri umunsi twageneye abagore n'abakobwa dukomeje rero kubatumirira abakobwa n'abagore ariko tunifuza ko barushaho kuduhamagara muri ibi biganiro nabo tukabaha ijambo batangiye rero kuza buhoro buhoro nk'uko namwe mutangiye kugenda mubibona iyo ni intambwe nziza mbasabe rero mudufashe gushishikariza abakobwa abamama muri kumwe aho ngaho iwanyu kujya bitabira ibi biganiro twagiye tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye hari abashinze amasosiyete abashinze imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko karate kuri telefone ndi kumwe n'umukarateka reka rero ntabatindiye tumwakire muri studio z'ijwi rya amerika madame ingabire gashagaza solange uraho neza urakomeye urakoze cyane kuba wongeye guhaha umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo umuganire n'abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iby'iyi siporo cyane cyane ko namaze kubona ko ku murongo kuri facebook hari abamaze kutwandikira batangira no kutubwira ko rwose bidashoboka ko umugore yakwiga karate cyangwa se ngo niyo yayiga ntiyatsinda umugabo nagira ngo uze kutusobanurira neza mu buryo burambuye muri kiganiro nguhaye ikaze rero kandi ngushimira kuba wemeye kugaruka kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika murakoze cyane nk'uko nari mbivuze ikiganiro cyo kuwa kabiri ni ikiganiro gihaha umwanya abari n'abategarugori abagore n'abakobwa bakomeje guhohoterwa mu mpande zose z'isi nk'uko inama mpuzamahanga ku iterambere ry'umugore irimo kubera i kigali mu rwanda ibyumvikanisha bumwe mu buryo bwo kurwanya iryo hohoterwa harimo no kubasha kwirwanaho cyangwa se kwigirira icyizere umukino wa karate ukabufasha kugera kuri iyo ntego ndibaza ko solange uza kuza kunyunganira cyangwa se ukanyomoza niba ibyo atari byo kuko hari abamaze kutubwira nk'uko nari mbivuze bavuze ngo karate ngo ntabwo ari iy'abagabo nyine dusabe kandi n'ababyeyi babe hafi ya radiyo muganire nawe uri umubyeyi ufite umukandara w'umukara dani ya mbere kandi washinze n'ishuri rya karate nkaba nsaba abo turi kumwe rero kuza kuvuga amagambo yubaha hagati yacu twubahane baze baganire kuri iyi siporo n'akamaro kayo ndetse no ku bindi bifuza kuyimenyaho ikindi nk'uko bisanzwe ni baduhe nomero zabo mwese aho muri muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara madame solange rero nari nkuvuze muri make ariko niba hari icyo nibagiwe cyangwa se ntavuze wacyongeraho tukinjira mu kiganiro abadukurikiye bazi neza uwo barimo baganira nawe Solange ni muntu ki Eh, murakoze cyane amazina yanjye nitwa ingabire solange gashagaza Eh, nkaba ndi umukarateka nkaba mfite sentere y'umukara komedani nkaba maze imyaka cumi irenga cumi n'itanu nkina karate ubu mfite ishuri rya karate i nyamirambo rifasha abana batoya kuva ku myaka ine kugeza kuri cumi n'itandatu Eh, nkaba ndi muri komite ya karate mu rwanda ndi trezoriye Eh, kandi nkaba nkinira ikipe y'igihugu yego ndumva ari ibyo bagenda biza yego wakongera ijwi ndumva yego nta kibazo Eh, wongere hanyuma dukomeze tuganire ye nk'uko nabivuze uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko ya karate Eh, nkaba rero ndi kumwe na madame ingabire gashagaza solange nk'uko mubyiyumviye ubushize twaganiriye nawe ariko abari badukurikiye ntimwashizwe ikiganiro cyarangiye hari abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iyi siporo nkaba ngira ngo rero mbahe umwanya ariko mbanza gusaba madame gashagaza eh, kutubwira muri makeya eh, siporo ya karate icyo ari cyo Solange.
murakoze
Mm.
Mm. karate ni umukino njyarugamba nk'uko benshi babivuga ukaba warakomotse ku gihugu cy'u- mu gihugu cy'ubuyapani ni umukino rero umuntu akina kugira ngo umufashe kwirwanaho kandi yo- wongere ikinyabupfura urumva akaba warageze mu rwanda kera ubwo uh, karate uh, ikaba i- iba mu marushanwa mpuzamahanga no muri olympique iherutse kujyamo Eh, ubwo rero ndumva ari ibyo Mhm. karate se ni um- ni umukino cyangwa se umuntu yabikoramo umwuga ukamutunga yego wamutunga kubera ko nanjye niko ni- ndabi- mbikora nk'umwuga kubera kubikina igihe kinini nkakinira ikipe y'igihugu mu rwanda ashaka no gukora ekipe y'abana ubwo rero iyo ekipe y'abana hari ikintu ugena ku mutoza nta kandi kazi kandi ugasanga ndabihuza nta kibazo bigakunda Mhm. Ye. hanyuma si iyo siporo ni iy'abagabo gusa cyangwa abagore nabo ba- bara- barayishoboye bayijyamo tugira icyo tubwiraho muri make
iyo ni siporo y'abantu bose abagore n'abagabo ah, kandi bose bakagira amarushanwa amarushanwa yayo atangirira ku bana Mhm.
ah, hakaba n'iki- n'icyiciro cy'abakuze ah, n'icyiciro cya- cy'abasore n'abakobwa ubwo rero bose barayikina usanga no no mu mubare munini nubwo yataba munini cyane ariko abagore baritabira kandi nabo iyo ku rwego mpuzamahanga nabo ukabona batwara imidari n'ibikombe no mu rwanda rero nabo twateye imbere twageze kuri icyo cyiciro eh, baritabira kandi tuka- tugakora amarushanwa hanyuma no muri club yanjye nabwo ah, abantu baraza benshi ah, abagore abana batoya nakira kuva ku myaka ine usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa akazanamo akambwira ati mfite umukobwa wanjye nzamukuzanire nkamubwira ati abakobwa ndabakira nta kibazo Mhm.
uba usanga rero siporo ikundwa n'abantu bose kandi n'abakobwa bayigezemo barayikunda kuko babasha kuba bafite disipurine bagakora neza yego ubu ubutumwa nabonye bwaturutse mu burundi ahanini ni abantu bona babona ko siporo i- karate atari iby'abagore nashakaga ko um- nk'umuntu umwe mu bari mu burundi yaza kutubwira niba iyo siporo ihari n'abayijyamo abo ari bo niba abakobwa bahejwe cyangwa niba barayigerageje bakabareka nabo bakajyamo cyangwa niba barababujije kuyijyamo burundu reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari icy'abakunzi b'ijwi rya amerika tubanza kwakira anselme ngendakumana uranyumva
ndabumva ijana ku ijana Oye, oh, ngeze amahirwe uri mu burundi amakuru cyaho Yego, ngaho ndi mu Burundi.
eh, urahagana Bo, hehereye mu- mu- mu- mu bisanzwe mu majambo make Mm, mu burundi umukino wa karate ku bakobwa ntiwitabirwa kuko bera bibona ko imico n'imigenzo y'abarundi itabibarekurira cyane cyane nk'umukobwa yashobora kujya muri urwo rugero rwo gukina karate batabona ko yarenze imico imico ni ukuvuga imigenzo bakabona ko ari nk'umuntu w'igitandero Do- na siporo ku gukina umupira nuvuga ko biriko biba ubu kare na kare wasanga abakobwa bakina umupira cyane ariko karate rero nagiye mbona muri publication mwagize ko bari kwigwanaho ku buryo ngo bahohoterwa cyane bica biboneka ko umenga yozoganza umugabo amaze kwiga uwo mukino wa karate cyangwa mu bu- mu bundi buryo bwo gushwana bikaba nko gushwana ahubwo natangaye mbona ko uwo mukino ngo uteye ku rugo rwa- ku rugero rwa kure ku bijyanye n- n'abakenyezi nyene abigeme nk'uko nyene none nashaka mbaze umutumire yego byoba biri muri urwo rukurikirane ko bahohoterwa kugira babe bokwiga uwo mukino wa karate biva kuki kumenga mwawusizemo muri publication ya ijwi rya amerika ko umenga ni nk'ukuri aho ko baba bahohoterwa cyane cyane tereke mu ngo mu kibano eh, donke mu mu mu- mu- mu- mu- mu- mu bisanzwe nko ku isi yose ko baba bahohoterwa mbere ko tubona hari amashyirahamwe usanga aharanira agateka k'abakenyezi gusa ataga- ata amashyirahamwe ahari aharanira agateka k'abagabo burya abahohoterwa mu buryo bwinshi wasanga ari abagore gusa n'abagabo nuko bahohoterwa Eh, ibibazo twanjye twarura yego urakoze cyane uba hafi rero agusubize ariko mwihereyeho ndibaza ako posite twashyize kuri facebook yo ni twe twayishyizeho ntabwo ari madame eh, solange ariko ku- guhuza gushyira isano hagati ya karate na no guhohoterwa kw'abagore murabizi namwe ko i kigali harimo kubera inama kandi barimo kugaragaza cyane ko abagore bahohoterwa Ah, uwo muntu rero uzi ko yifitiye icyizere kandi ashobora no kwirwanaho ntekereza ko nta wapfa kumuvogera ngo amu- a- ashake no kumuhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko aba ashobora ku aba ashobora kwirwanaho ariko nanone ndumva madame ah, ingabire yabivuzemo ko hari n'ikinyabupfura araza ku- kunyunganira Um, ikindi wari uvuze ngo imigenzo n'imigenzereze yo yo mu kirundi ariko ushima ko mu rwanda byagize aho bigera reka reka muhe umwanya agira icyo abikubwiraho madame ingabire ndabumva Mm.
murakoze ibi nk'uko yabivugaga ntabwo ntabwo ari uburyo bw'uko umugore ashobora kujyamo kugira ngo azirwaneho kuko ntabwo batwigisha kurwana ahubwo batwigisha kwirwanaho ubwo rero bitewe n'uko umugore ari guhohoterwa iyo wize karate biragufasha ukaba ukaba wa- wakwirwanaho mu gihe uhohotewe ubwo rero karate ikaba umwe mu mikino ishobora kugufasha mu gihe nawe wagiriwe ihohoterwa Ah, hanyuma mu mico uh, uko isi igom- i- iko- im- imeze uko iri ubu mu iterambere nta mikino ikigenewe abakobwa nta mikino ikigenewe abahungu ibintu byose umuntu abikora bitewe n'ibyo akunze rero uru- mu rwanda twebwe nta kibazo barabyemera kuko bigenda biva mu babyeyi mu myumvire y'abantu ugasanga nyine nta kibazo cy'uko umukobwa ya- yakina karate kugira ngo a- avuge ngo nayikina azaba ahindutse ishegaho nayikina azaba azabura umugabo we ni imikino nk'iyindi kuko akenshi usanga yitabirwa n'abana ntekereza rero ko ababyeyi bamaze kumva neza ko ari umukino wo kwirwanaho umukino njyarugamba nk'indi ku buryo buri wese i- kuyikina kwayo biba ntacyo bivuze ko umukobwa yarengereye murakoze urakoze nawe ndizera ko anselme yasobanukiwe hari akandi yari yongeyeho kajyana n'uko n'abagabo nabo bahohoterwa nibyo ibyo turabyemeranwaho n'abagabo barahohoterwa ntabwo kandi nabo bahejwe haba muri karate cyangwa mu zindi siporo ariko nanone no kubuza umukobwa kujya muri siporo kandi abyifuza abishaka kandi abishoboye nabyo ni ihohoterwa tugomba kurwanya twivuye inyuma ikindi abo bagabo bahohoterwa turabizi mu burundi nk'uko wabi- wari ubibajije hari n'ishyirahamwe ri- ry'abagabo mu gahinda naryo rifasha abagabo bahohoterwa tuzongera turabatumirire niba nimubikenera hanyuma baze nabo babaganirire mumenye ni- n'uwo mwakwitura igihe mwa- mwahohoterwa reka noneho anselme nizeye ko wasobanukiwe niba ugihari
kunsigura mu mpaye yewe urakoze cyane Eh, twakire noneho n'igitanga simo simone wiriwe murakoze yego urahagana he
ndi mu rwanda Mhm.
Eh, none umutoza w'u rwanda agira ngo mubaze Mhm.
Ah, numvise ko ari no muri komite ya karate ku ku rwego rw'igihugu uko biri kose hari amakuru yaba afite eh, ku bijyanye na karate cyane Ku- ku bijyanye no kuba karate bayigira ikintu kinini ikagera mu ntara ikava mu mujyi wa kigali ikambara icyo ntera nimba hari iyo gahunda ijya ibaho cyangwa hari ahandi mu ntara yaba iri karate ku buryo atari mu mujyi gusa
yego Eh, ikibazo cyawe wakirangije
Eh, kugira ngo abanze amubwire kuri icyo Yego.
hanyuma Eh, reka abanza gusubiza wenda na- reka abanza Eh, gusubize nabanza kuri icyo nta mbwire yego sorange
Eh, okay A- a- yaba atuye hehe kuko karate irahari yego si cyane nko mu- nko mu ntara ariko uturere twose tw'igihugu igerageza kubamo Eh, ubwo hari na gahunda yo kuzajya bimura ibintu amasemina amasemina cyangwa eh, amahugurwa bakayajyana mu ntara ubwo rero bitewe n'aho atuye bizamugeraho kuko ni gahunda ya federasiyo yo kugira ngo ikwirakwize karate mu rwanda hose kuko abantu batangiye kuyumva
Ye, simone
yego
ikindi kibazo wifuza kubaza cyangwa Eh, niba hari icyo nabanza- wavuga kuri icyo yaragusubije none eh, arakoze kuri icyo ngicyo none se uretse kuba wenda karate ari uburyo bwagufasha kuba wakirwanaho mu gihe hari eh, ukugiriye nabi uretse muri ubwo buryo nta ubundi karate indi nyungu yayo ni iyihe uretse kuba ari siporo cyangwa ari umukino wagufasha kwirwanaho nk'inyungu yindi wakuramo mu- wenda mu rwego rw'amafaranga cyangwa n'imibereho yindi ni iyihe
sorange Eh, inyungu inyungu ah, ni nyinshi hari n'uburyo nasobanuye ko afite ishuri washingamo ishuri ryo gufasha abana ah, ukabafasha kubigisha umukino iyindi nyungu ni uko karate yemewe ku rwego rwa olympique no mu marushanwa bakagera mu marushanwa y'igikombe cya afurika n'igikombe cy'isi ubwo rero mu gihe umuntu yiteguye neza i- ibyo bikombe bijyamo kandi iyo babigiyemo hari ibyo akuramo nk'ibihembo kubera ko yabashije kwitabira nawe igikombe cya afurika cyangwa igikombe cy'isi biba byose ari inyungu zayo zo kuyikina
Ye, wabyumvise simon cyangwa hari ikindi Yego, yego, usigaje arakoze Mm.
arakoze hanyuma ambwire nimba wenda ku bijyanye na karate eh, nko mu rwanda hari igihe wenda ba- ba- ba- bashobora kuba wenda bagira nka shampiyona shampiyona irahari wenda iba buri gihe eh, mu rwego rwo kugira ngo n'iyo karate ikomeze izamuke mu gihugu mo imbere sorange Eh, i- yego, yego habasha ntabwo tugira shampiyona ariko tugira amarushanwa ahoraho Oh, nk'ubu mu bihe byashize harimo amarushanwa yo kwibuka ah, jenoside yakorewe abatutsi natwe muri karate twari tuyafite ubwo turi kwitegura amarushanwa ya liberation cup azabera ku gisenyi ubwo ni mu rwego rwo ku- kwagura kugira ngo ive muri kigali igende mu ntara ubwo urumva twe tugenda tugira tugenda tugira amarushanwa ariko ntabwo ari shampiyona ihoraho nabyo ntekereza ko ribaza bitewe n'uko abantu bagenda babyumva
yego Eh, nitanga rero urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe ndumva n'abandi baboneyeho gusobanukirwa ndagushimiye Eh, murakoze murakoze namwe yego Eh, twakire jean claude
murakoze nashaka nawe kumubaza akabazo uwo mutumire wacu ye mubaze rwose arahari
Eh, none ko nk'umugore aba afite inshingano mu rugo Mm.
ubwo ntibimugora kuzitunganya bitewe n'ako kazi aba ariko arakora eh, ko kwiga icyo gikorwa cya karate ariko uretse na karate n'ibindi bikorwa umugore afite n'izindi nshingano hanze y'urugo ntaba hari se nta bagore ubona bak- bakora hanze cyangwa bari mu mu yandi masiporo bituma bataba abagore
Eh, oya kubera Mm.
bitewe n'uko bisaba kwitanga kandi bi- bigasaba umwanya munini Mm.
iyo agiye muri icyo gikorwa yego
ubwo nta zindi nshingano zishya zipfa nko kwita abana iby'umugabo n'ibindi Mm. reka tu- tumuhe umwanya kubwire sorange Eh,
yego murakoze Eh, hanyuma ntabwo karite yatuma eh, uti- wica inshingano z'urugo kuko ni siporo isanzwe kandi ntabwo umuntu ayikina amasaha yose ni icyo gituma rero hari umwanya wayo akaba n'umwanya wo kujya muri iyo mirimo Oh, hari igihe u- u- uyihagarikamo gatoya kubera ko yenda ufite umwana w'uruhinja ariko igihe umwana akuze yegeye hejuru gatoya urakomeza ukayikora nka siporo zisanzwe rero ntabwo bica inshingano z'urugo mbona bigenda neza abana ba- ba- bameze neza bagakura kandi nta kibazo ushobora kugira mu rugo kubera byo Eh, umuntu yiha umurongo akabishyira ku murongo kandi bigakunda Mhm. nk'uko n'akandi kazi umuntu ashobora kugakora kandi abana bawe nawe ushobora no kubijyana mu- muri karate
yego barimo mukajyana rwose kandi barimo ba- barimo barimo turajyana tubyuka mu gitondo tukabategura bakagenda tukagenda muri siporo Mm.
bakagaruka ubwo ni mu gihe ki- cya wikendi kuko nibwo dukeneye abana biga hanyuma tukagira na gahunda ya vakansi mu iyo abana bari mu biruhuko muri iki gihe
yego hirya kurishihera ku rugo nta n'ubwo wahera ku bana b'abandi n'aba bawe batarimo
Mm, usaga nawe na- utabima kuri ibyo byiza ugomba nabo kubabwira bakaza mukagenda Mm.
babiri nabo baraza baratangiye yego reka two- twakire noneho ah, macumi david isumba byose uranyumva Eh, re- reka twakire erike ndumva david atarimo kunyitaba erike
Oui, wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego ikaze ku ijwi ry'amerika mwakoze Eugenie Eh, ikibazo cyawe rero cyangwa se igitekerezo ufite kuri iki kiganiro Eh, icyo nashaka kuvuga Mm.
eh, ni uko ndabanza gushimira kwanza uwo mumama witwa Solange yego kubera ko ni intwari cyane ku ruhande rumwe ahagarariye abagore muri rusange kubera ko yatinyutse ibidashoborwa na buri mugore uwo ari we wese kuba rero icyo navuga inama y'igihugu inama yo ku isi ishinzwe kuzamura iterambere ry'abagore yabereye hano mu rwanda ni ikimenyetso cyerekana yuko abagore bari barasigajwe inyuma n'amateka cyangwa se hari ibyo bigaragara ko bakandamijweho cyangwa se batemerewe gukora icyo ni ikimenyetso cya mbere kibyerekana hanyuma ngewe icyo nabwira solange ni uko yakoze igikorwa cyiza cyane kandi cy'indashyikirwa ariko nkaba afite n'ikibazo kivuga ngo ko afite ko avuga ko atoza abana b'imyaka ine kuzamura urumva abo bana baba bakenewe n'ababyeyi bakenewe mu buzima busanzwe bakeneye kujya kwiga ndashaka kumubaza abasha kugera gute abo bana n'ababyeyi ku buryo babasha gukora siporo kandi n'ababyeyi bakabasha kubabona kandi n'ishuri rikabasha kuba ryababona hanyuma haba navuga yuko nanone abagore muri rusange kera ntabwo bari bemerewe gukora siporo twebwe aho twakoraga siporo wasangaga abana b'abakobwa baza guhengereza mu mashuri aho twakoreraga siporo nk'izo za karate cyangwa se iki bikagaragara ko bo babitinye cyangwa se atari imikino yabo ariko uyu munsi wa none aha ngaha usanga mu mipira y'amaguru babazwa babarizwamo za voleboro babarizwamo za karate babarizwamo urumva rero ibyo ni ibintu byiza cyane byerekana yuko eh, igitsina gore cyateye imbere cyangwa se ubikora akwiriye guhabwa agaciro agafatwa nk'ikiremwamuntu cyangwa se agahabwa agaciro nk'abandi bose rero solange ndamushimira cyane by'umwihariko namusaba ngo a- arangire neza abantu ahantu akorera anatinyure abantu kuza guhiga umukino wa karate cyane cyane kuri urwo rw'abakobwa ariko nimba yarakoze urwo ruhande rwe ashake n'uwo bashaka gukorana wenda w'igitsina gabo ufite nk'umukandara w'umukara cyangwa se uri ku rwego nk'urwe nawe arusheho kuba yafatanya nawe babashe gutoza n'abandi bana b'abahungu babazamura ibikomeze bizamukira hamwe njye numva ari icyo ngicyo navuga murakoze cyane ndagushimiye cyane nawe erike Uh, solange uh, ma- erike arabajije ariko anatanze n'ibitekerezo aranagushimye rwose ku butwari bwawe kuri icyo gikorwa cye- yita indashyikirwa cyo kuba urugero rw'abandi bagore Nga- ijambo ni ryawe
Ego, arakoze cyane Mm, ni iby'agaciro kumva hari umuntu ubyumva neza kandi ubihereza agaciro ntabwo ari we buriya n'abandi barahari hanyuma icyabajije ngo abana abana bose rero iyo umwana ashobora gufata ikintu umubwiye neza ukabona aragikora mu gihe gitoya guhera ku myaka ine hanyuma rero niyo myaka duhera ariho dufata hanyuma rero kandi amasaha dufata abana ntabwo ari amasaha ashobora gutuma bata bari kumwe n'ababyeyi babo ni ukuvuga ngo dutse dukora amasaha abiri muri wikendi ubwo ni ukuvuga ngo ni ukuva mu gitondo kugeza saa mbiri kugeza saa yine amasaha abiri rero kuva nyuma ya saa yine umubyeyi yabona umwana we nta kibazo tekereza ko umwana atangiye akora siporo ubundi buzima bundi bwose bugenda neza hanyuma ikindi yambajije ni aho nkorera nkorera i nyamirambo hariya ku rya nyuma ku kigo cyitwa kuwa saveri ya opoziti ya sitade ya pere sitadiyumu hari ikindi nibagiwe kumusubiza oya ndumva byari uguhuza iyo siporo n'amashuri y'abana no kugira ngo babonane n'ababyeyi ntabwo dukora ku munsi wo kwiga ku bana dukora ku minsi ya wikendi iyo umwana yatashye kandi tugakora amasaha make ku buryo umwana abona umwanya w'ababyeyi akabona n'umwanya wo gusubira mu masomo bamuhaye
cyane ko n'ababyeyi baba bamuhaye uwo mwanya wo kujya muri siporo kandi bakanahamugeza cyangwa se bakamuherekeza urumva nabo ubwo biba byoroshye cyane kugira ngo mupange n'izo gahunda ko muba muziziranyeho
yego akenshi kandi ababyeyi babona nta n'ikibazo babigiraho kubera ko no mu gihe cya vakanse ababyeyi baba badashaka ko abana bajya mu mateleviziyo cyane ngo bahuge bagomba kubona umwanya wa siporo bakabona n'umwanya wo kubitaho ubwo rero niyo mpamvu muri vakansi usanga ababyeyi rwose bavuga ati gahunda ya vakansi zatangira ryari ko baje muri vakansi kuko ababyeyi bamaze kubyumva ngo bashaka ko abana babo bahora biga noneho bakava mu masomo bakajya kwiga noneho siporo bakagaruka basubira mu masomo umunsi ukagenda neza wo kugira ngo birirwe barangarira mu bintu bitandukanye bitabateza imbere yego reka tuze kubigarukaho ibyo bijyanye na vakanse noneho twakire wa wundi twari tubuze mu kanya ni bitoki bitoki macumi david uranyumva yego ndameze neza yego yego nawe se
ejo nanjye nagomba kuba noshimira uwo mumama yitwa sorange ku iyo mikino aba yaratangije ngaho ariko ikibazo mbafata ni kimwe ese abo abo bana atoza ababyeyi babo babyumvamo gute ko kuva na kera twame tubona na cyane cyane igitsina gore cyikumira mu bintu na cyane cyane mu mikino ya siporo kuko nk'iyo nama ndabye nk'akarorero iyo tuba turi ku ishuri twebwe turi muri siporo tubona kenshi abakobwa umenga ntibabikunze bakagenda ku gahato none nanjye ndamubaza ese abo bana baba babikora babikunze barabyumvamo neza ababyeyi babo
warangije kubaza ikibazo cyawe soranje musubize kuri iki kibazo cye ababyeyi ababyeyi nibo bazana abana cyangwa bajyana abana ku ngufu
oya nta ku ngufu ababyeyi bazana abana babishaka kandi kubera ko abana ubwo uko mbibona ni abana bapfushinga bashyiraho umwete ku babyeyi kubera ko bitangira babona abana bagenzi babo baba bakina karate ko abana babona ukuntu bakunda gukora bakura bashaka kujya babona barwana bagira bati bavuga umwana wanjye ngo mbona hari ukuntu nyine ashaka kuziga karate uwo mubyeyi akavuga ngo umwana wanjye yasabye ko aziga karate ubuse yatangira nta kibazo cyangwa ugasanga nanone umubyeyi abaye ari we uzana umwana kubera ko amubona nk'ibimenyetso bitandukanye kandi ko karate ishobora kumuvura icya mbere ashobora kuba abona umwana we akubagana cyane akavuga ati nabanza ajya muri karate yige disipurine amenyane n'abandi bana yiga ikinyabupfura cy'ukuntu bitwara abone kuza umwana yageramo ugasanga bi- bi- bi- bibaye neza yitwaye neza kandi yageramo ugasanga ah, gahunda irahindutse noneho yo gukubagana ibaye iyo kubahana ahubwo umwana abaye abaye n'umuhanga nimba yajyaga aba n'umutwe cyangwa ugasanga umubyeyi yamuzanye kubera ko yitonda kuko umwana wanjye najya afuta najya mu bandi byibura baz- azatinyuka ubwo rero ni impande zose hari impande z'abana babishaka hari n'ababyeyi baba babishaka gusa ntawe babihatira muri izo mpande zose Mm. ese ubwo mubihuza gute muravuga ko ni umukino njyarugamba hanyuma bikabamo na disipurine hari aba- abantu bakomeje kuvuga ngo karate ngo umu- umugore ashobora kuba yenda yanakubita umugabo kubera- kandi mwebwe murazanamo iyo disipurine nimugerageze kudusobanuriraho gatoya
ukuntu bihura rero urumva ni disipurine ijyanywe n'ibyo wamenye akenshi iyo gitangira gukina ah, hari ukuntu uba wumva ah, ah, itaraza muri gukina uvuga ati rero nigera muri karate nzaba ndi kuguruka nzaba nkubita buri wese niyambiranyije nzaba ndebye noneho ibyo rero ni ni- ni ibyiyumviro by'umwana utarajyamo cyangwa Eh.
umuntu eh, um- umuntu watangiye kare utarajyamo hanyuma wageramo bakakubwira ati izi ni tekinike zo kwirwanaho hari iz'amaboko iz'amaguru hanyuma rero bakongeraho bati kandi ntabwo bigomba kuzirwanaho ahantu hose kuko karate ikinirwa mu- mu kibuga cyayo ariho bita muri dojo ntabwo karate ariyo hanze tuzagufata wanduranya ku bantu ukubita abantu ngo nuko uzi karate tuzakwirukana kuko rero uburyo karate iryohera umuntu uko ayikina niko agenda yiyumvamo kwiyoroshya ubwo buri gihe uko ukuryohera ukavuga reka nitwararike kakana navuze ngo nzakubita none ubu reka reka reka gatoya nti- ntagendere kure ku buryo batazanyirukana ubwo urumva muri iki gihe uba utangiye kumenya agaciro kabyo cyangwa ukavuga ngo uriya se yankubita eh ukabona noneho n'umukubita uramwica ukaba babivuze ngo reka reka reka reka ndetse kumwanduranyaho nigendere hari ukuntu iki- ikigisha wowe mu koroha ni urugero nanjye murabibonye noneho wa- ukumva abantu bose usa nk'ubabubariye ariko ntibyakorwa bivuze kuko ugenda u- ukunda u- ukora karate niko ugenda uyikunda kandi ugenda urushaho no ku gutinya kurwana koroha Eh, ahubwo utinya abantu ukajya uvuga ati uriya muntu ndamutse Nimukubita ndamwica."
ndamwi- ndamwica Uko ndamutse mukubitse se akaba gutya Uko ndamutse mukubitse amenya kunkinga nka kwa kundi ariko amwihorere udatangwaho ubwo rero eh, akenshi uyisigarana ahubwo ari iyo mu marushanwa ukagira ibyo uzi noneho mu marushanwa kuko habamo amarushanwa yo kurwana n'ayo kwiyerekana mu marushanwa ahubwo ukajya wumva niba ushaka gushyira intege uriya yankubise aho ubutaha reka mukorere imyitozo ubwo twebwe tugira amategeko y'amarushanwa atari ukurwana ngo ngo uvuge ngo uwavushije igisebe undi niwe u- u- ukomeza ahubwo uwakinnye neza kuko dukina taci ibintu byo gukoranaho nibyo dukora hanyuma nibyo ba- basifura ubwo rero iyo ahubwo wakomerekeje umuntu mu marushanwa uvamo iyo wakubise umuntu ikintu ubona kida- kitari kitari kontorore sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda kitameze neza nyine kimeze nk'aho uta- kize kitameze nk'aho ari tekinike nyayo icyo gihe niwe bahana urumva rero mu marushanwa naho twiga gukora amanota twihuse tuzanamo mu- tuzanamo mu voma za- za tekinike nabwo ariko tutababaza bikaba ari byo shyaka tugaragara rero ryo kuvuga turiya amubitse reka nzajye kumwigaho aho ubundi ibyo hanze byo kurwana bishiramo aho bishira mu kibuga ntabwo wa- wanabitekereza ahubwo ugenda wiyoberanya "Eh, abantu batazanankinya ngewe reka n'ingendo nta nubwo wanayihindura aravuga ati "Reka, reka byageze nyine ngende ushobora no kugenda abantu bakakubwira ngo ukina karate wakubita umuntu ugahita uvuga reka reka reka reka icyo ntabwo nkina karate ndetse bibabwiye
yari ari ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubanza telefone y'umutumirwa wacu icitse ariko turongera dukomeze tuganire mu kanya Eh, ni kuri radiyo yanyu turavuga rero kuri uyu mukino wa siporo ya karate benshi bo batumvaga mu buryo nyabwo ari byo madame eh, solange ingabire gashagaza turimo kuganira yararimo adusobanurira twabwiye ko yashinze ishuri rya karate riri i nyamirambo hafi ya stade ya kigali akaba yigisha abana bafite kuva ku myaka ine kugeza ku myaka cumi n'irindwi akaba ari muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu murumva rero ko afite umwanya wo kubasobanurira ibintu bihagije cyane cyane ku bo numvise bakibyinjimiranya cyangwa se batari basobanukirwa ku bijyanye na karate bavuga ko idahuje n'umuco cyane cyane abo mu burundi ubwo rero abari bavuze ngo abagore bose ngo turimo kuvuga ko abagore bose bagomba kwiga karate batwihanganire karate ntabwo hajyamo umuntu abishyizwemo ingufu hajyamo umuntu ubishaka wumva abyifuza akaba ashaka iyo siporo kuri we ku giti cye kuko twumvise ko ari siporo ya buri muntu wese umuntu wese ashobora kuba yayikora yaba umwana yaba umuntu mukuru icyo gihe buri wese ubihisemo akaba afite aho ashobora kwigira iyo disipurine hakiga uburyo bwo gukora iyo siporo mu kinyabupfura yayikora turaza gukomeza mu kanya
the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twarimo tuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika na madame ingabire solange gashagaza akaba ari karateka ndagira ngo tuze gusubira mu kanya ku murongo wa telefone wari udutegereje witwa trump agomba kuba avuyeho mu kanya turakira idirisa n'abandi barimo kuduhamagara no kuduha telefone zanyu tubashimiye cyane kuba mukomeje gukurikira ikiganiro hari uwitwa cedric iratwongeye ndagira ngo tumusuhuze hari mu batwandikiye havuga ngo oya uburyo bwo kugabanya iryo hohoterwa si ukwiga karate karate n'abagabo barayizi soranje uyu wamubwira iki
namubwira ko nabo bagize nta kibazo ntabwo namuhakanya gusa urumva ntabwo wagereranya umukobwa wize karate n'utarayize mu guhohoterwa ntekereza ko uburyo bakirwanaho atari bumwe akaba niyo mpamvu n'umugore nawe agomba kuyigarika ntabwo ari na ngombwa ko yige kugira ngo azabikoreshe arwana ahubwo ashobora no kuyikoresha aniyubaka mu bundi buryo ushobora kugenda ahantu agahohoterwa akivuga ko yize karate akavuga ati we kugira ngo muhohoterwe n'umuposi ushaka kunkoresha ibyo nashaka reka nigendere nishingire club yanjye ntekereza ko nabyo bwaba ari ubwo buryo bwo kwirwanaho kandi kandi kubera ko wize karate atari uburyo bwo kumva abantu babyumva ngo ni ukurwana ni ukurwana oya ntabwo ari nk'ubwo buryo mu ngingo zose ishobora kurengera ahubwo
hari abari babifashe nk'aho wari ugushaka guhangana ukumva ko kuzamo ikintu cy'amahane hari icyo wari wavuze mu kanya kashize uvuga abana mu biruhuko nagira ngo naho tuhajyeho gatoya mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika wavuze abana bari mu biruhuko hari ibyo mubateganyiriza reka tubanze twakire Trump bambwiye ko yaje ku murongo uranyumva
ndabumva neza ngo uri Trump
ye ndiwe ndiwe irindi ni indesi ndibaza ko irari ryo wihaye ako ni agatanzirano kubera ko umukunda
ya ndamukunda cyane ndamufana cyane noneho yego
turashimira umutumirwa mwadutumiriye ikintu ushaka kumubaza uwo mukino yawutangije i kigali i nyamirambo ese hari arateganya kugenda mu ntara n'abagore bo mu cyaro akabahugura ariko noneho abaha n'inyigisho kuko nk'uko mwagiye mubikomozaho hari abantu usanga bazi iyo mikino ariko ugasanga ni ibikangisho ugasanga ni ibikangisho nko ku batware babo cyangwa muri rubanda ese ni izihe nama yatanga ku bantu bazi uwo mukino bari kuri urwo rwego ariko bakaba bakoresha nk'ibikangisho ni ubuhe butumwa yaba ese arateganya kugenda mu ntara n'akashinga amashami atandukanye
nikose Trump abo bantu warababonye cyangwa n'ibyo n'ibyo abantu babatekerezaho biravugwa biravugwa cyane cyane uko abagore bazi uwo mukino n'abagabo akenshi usanga abagabo nibo babyitwaramo neza kandi mwituze sibyo cyangwa abagore ni uko mubatinya kubera ko bazi karate ni ukuvuga abagore baba bazi uwo mukino bafite urwo rwego rwo hejuru hari ukuntu wenda umwibeshyaho gatoya akaba atanaguhunga ahubwo akaba yakubita ashaka kukwemeza ngo agaragaze ko ko yize bihanitse namenye kwicisha bugufi abo bantu barahari uretse ko tutabazi ariko se ni ubuhe butumwa yabaha nk'umutegarugori w'icyitegererezo
nk'umuntu ufite n'ishuri rya karate nyine kandi uzi ko hakeneye disipurine ariko atubwire n'igihe yagendera mu ntara akarondera abandi bari b'abakobwa akabatoza murakoze urakoze cyane Trump soranje Trump mwamubwira iki ntabwo nemeranya nawe ko umuntu wakina karate yitwaza abaye ari umugore ahubwo hari ukuntu yenda reka muhe nk'urugero rwa gutora minsi rwanda ishize hari umukaratika wari urimo ntekereza rero ko atari kugira ngo bajye gufata umuntu ufite imico ufite n'ubumenyi we bagera mu gihe cyo kwerekana imishinga yabo bakavuga ko yize karate akanabihemberwa hari na sosiyete yamamaza ntekereza ko atari byo yitwaje ngo ababwire ati ngewe mugomba kwishyira muri minsi rwanda ngewe ndi umukaratika ahubwo kubera ko ikinyabupfura cye nicyo cyatumye ajyamo rero abo bantu babyitirira tubwiye ko sinamuhakanye ijana ku ijana ngo ntabwo bibaho ariko ntabwo baba bakora karate y'umwuga hashobora kugenda umunsi umwe akavuga ngo ngende umukaratika cyangwa agakina uko kwezi kandi nk'uko ngenda bimubwiye nayikinnye kuva mu bihumbi bibiri na karindwi niyo mpamvu rero ntigeze mbyitwaza ngo ngo mbe nahohotera ubwo ntabwo baba bakina karate ntabwo baba bayikina nka kuko baba baranahanwe kuko tugira abashinzwe disipurine bagomba kureba uko bitwara hanze bakaguhana mu gihe bitwaye nabi ntabwo rero baba ariyo karate bakina hanyuma kandi akenshi iyo iyo uzi karate nyayo ucisha make ucisha make cyane azagerageze ahubwo arebe we yikorera ubw'ubushakashatsi nk'umugore wakinnye karate aho kumva amabwire
ariho kumva amabwire ngo turabazi ariko ntitwamenya boya ntabwo ari byo pe ijana ku ijana ntabwo ari byo azazana namusubira ndebe abana banjye b'abakobwa tuba turi kumwe rero abakobwa bagira disipurine iri hejuru no mu marushanwa biri hejuru ikintu cyose ntabwo ashobora ku iyo yaba agiye kunywa amazi arakubwira ngo reka njye kunywa amazi ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu ari byo akura azi kandi n'ibyo twari twakunze tuzi kuko muri karate bubaha umukuru ubwo rero uwo mukuru wubaha ntabwo wagera hanze ngo uvuge ngo ibi ni byo muri karate ngo hanyuma hanze ni ukubakubita birajyana yego
hanyuma rero ibyo kwagura karate mu ntara nabigarutseho gusa amarushanwa yo kwibohora yitwa liberation cup azaba ku itariki enye no ku itariki eshanu z'ukwa munani tuzabijyana mu ku gisenyi hazabaho umunsi wa kompetisiyo habaho n'umunsi w'amarushanwa habaho n'umunsi w'imyitozo wo kwiyerekana ubwo rero ni muri ubwo buryo tugenda tubikoraho amayinteritoreri na karate ibamo n'irindi mikino ikabamo yasorejwe mu majyepfo muri butare ubwo urumva ni ubwo buryo nabwo bwo kugenda tuyikwirakwiza hanyuma abakobwa bo bagenda babamo ariko biba bikenewe ko babegera iyo myumvire nayo ikabashiramo bakaza naho ubundi nabo bagenda babyumva baza umuntu atekereza kuba abana yatangiranye ugasanga nanjye umubare mfite abakobwa bararuta abahungu kandi bakaba ari abana babimazemo igihe basigaye banizana bameze neza ugatekereza ko mu minsi izaza abakobwa nabo bazagenda babyumva nabo bazagenda bashinga amakarabu kuko hari n'abandi twakinanye mu ikipe y'igihugu nabo bafite amakarabu batinyutse bakayakora b'abakobwa muri ubwo buryo rero bizagenda bitera imbere muri ayo marushanwa tuzagenda dushyira hirya no hino mu ntara nabo bazagenda babyumva ese mu mashuri mu mashuri iyo disipurine nk'uko izindi siporo zirimo nayo irahari ya karate
irahari kubera ko ikorerwa n'amarushanwa ya interitorere n'amarushanwa y'abana biga mu bigo bya segonderi ubwo rero na karate igeraho bakarushanwa ku rwego rw'intara ku rwego rwego rw'intara barangiza bakajya ku rwego rw'igihugu ubu batsinze bazarushanwa ku rwego rwa east africa kandi karate nayo irimo ubwo kandi ntekereza ko nabo bazitwara neza nk'abandi kuko nabo baba babishyizemo mu mashuri rero usanga bihuriye muri pirimeri no muri segonderi nk'aho muri rangiye ni mu kigo cya pirimeri ntuza benshi nabo muri pirimeri hanyuma segonderi nabo barahari barahari ahantu hose ushobora kuhihasanga akenshi iba yiganje mu mijyi kurusha mu byaro ariko ibirimo kuko baranaringwa bakagera no mu nkambi no mu nkambi usanga harimo naho amashuri ya karate ni byiza ko abana bo mu nkambi nabo bagerwaho ko akenshi hari byinshi cyane batabasha kubona reka twakire noneho siriro siriro uranyumva
yego ndabumva neza mwabiriwe neza
mwaramutse neza yego igitekerezo cyawe rero cyangwa ikibazo
mbere ya mbere nagira ngo mbavuze ko rwanda mu karere ka kayonza reka mbashimire kuri iyo nsanganyamatsiko mwadushyiriyeho kandi nshimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye hanyuma ndabanza mbaze umutumirwa ikibazo kigira kiti nko mu ishuri muri abo bana baba batoza karate iyo habonetsemo indisipurine bakayikosora bayakira bate hanyuma ikindi ni igitekerezo ubundi mu buzima busanzwe wenda uriya muntu wari urimo avuga ngo hari abantu baba bazi karate bakiyenza ntabwo ntabwo kwiga karate ntabwo bikuraho kamere y'umuntu hari umuntu uba uremetse ukuntu no mu buzima bwe no mu mibereho ye ahora yiyemera nyine yaba yarize amashuri atandatu abanza ugasanga yiyemera nk'umuntu warangije kaminuza abo bantu ntabwo bajya babura ariko umuntu witwa ko yize karate akagaragaza ibintu byo kwiyemera cyane agakabya ntekereza ko ari umuntu uba yarabicikijemo hagati ari umuntu uba yarakandagiyeyo aba yararungurutseyo agahita abireka ntakomeze ngo abyige kuko abakaratika ni bamwe mu bantu bagira ikinyabupfura urugero ruto ndi bubahe hari umumama twajyaga duhura ku kiliziya arabyibushye vurema ntabwo nabitekerezaga yuko yaba ari umukaratika ariko mu buzima bwe mu kugenda nawe yabaga yica agasuzuguro agaragazaga yabaga atuje nta bintu byo ku byo kugaragaza ukuntu nyine bigaragaza ko ari umuntu nyine ufite ubwo buhanga ariko natunguwe no kumubona rwose akora pompaje itera pompaje kwa kundi baba batandaraje akaguru kamwe kari hirya akandi kari hirya iriya
wabimenye ute yari mu irushanwa se cyangwa hari mu gihe cye yari ari gutoza abana twagiye kureba nyine ari gutoza abana ndumirwa cyane nabigiyemo nagiye kubyiga rimwe njye birandushye ndababara ndaruha n'ahantu ngenda njyenyine kuko biravuna cyane umuntu yavunika ahubwo nagira ngo wenda zo no kutubwira impamvu bo batavunika akugira inama z'icyo ushobora gukora kugira ngo urambure izo ngingo zawe ntabwo yangira inama ntabwo nasubirayo warababaye
narababaye abantu ahubwo abantu nyine bajyayo nyine nawe ubu bitangira bite kubona ni ubuhanga ni ubuhanga biriya bintu ni ubuhanga ikindi kandi ikintu mugiye ku bwanjye ku giti cyanjye ukuntu mbibona rwose uretse na ko ndi n'umugabo ariko umukobwa wize karati umukobwa w'umusirikare cyangwa umupolisi naba Uramutinya?
naba namwigerereza kuko umuntu ushobora kuba navuga nti kuki ibintu utabishyize ku murongo niyo naba ntari bunamukoze n'urushyi akande kuri rumugeri Uzaru- Ah, oya.
uzarumukoze urebe uzarumukoze urebe aho ni umunyamahane siri
ngenda umunyamahane oya ndakubaje naho nturi umunyamahane ukaba utinya kwenderanya ngo batagukubita
oya ntabwo ndi umunyamahane nkimara kubona ibyo ngibyo rero byamaye ni- ni- byamaye n'ishusho yo kugira ukuntu mbyitwaramo mu buzima bwo hanze umuntu ntazi ndetse nako nagiye naniyenza umuntu ntazi ntabwo namusagarira Nka nanjye nivugiraga.
nuko wabugana kose Eh.
ndavuga ntiharya ubugiye nkwi- nkwirengeje wenda ngo uri mutoya ngo ndakurusha imbaraga Mm.
ukantera karate na- nkaseba ndi mu bantu navuga ko nayo ndi mu biki biba bisaba kwitonda rero kuko umuntu wize karate ntabwo yiyenza uba usanga atuje yewe ura- uranamukubita akakwihorera ntabwo ahita ukubita ngo ahita akwadukira gukubite we yirwanaho nyuma kuri finali abona yuko utari ku- utari kuva ku izima nyine nicyo kintu nabashije kubona murakoze urakoze cyane ntacyo nubwo watinye ariko reka turebe yenda solange ashobora kugutinyura ukemera ugasubirayo Reka, solange mbwirira ntabwo nasubirayo ahubwo nambwire nambwire eh, isitarateji bakoresha kuko ah, ah, ntiba- siriro ngo urubatse
ye- yego ndubatse ntabwo umugore wanjye ari umukaratika
ndetse iyo uza gusanga ari we kandi waramukunze nyine umukunze bisanzwe bari kubigenza gutya yegora byari kugenda gute yari bugiye umva yari bugiye ambwira ngo ca ahangaha nkacaho nkagenda ntasuyaje ntasu- ntasubije amaso inyuma None Uretse ko se- nabo nta mahane bagira None se Nta mahane Cyril- bagira umuntu ubashinze amahane Eh.
arabeshya none iyo umukunda uka- hanyuma ugasanga ari umukarateka utari u- wari byari gutuma umwanga
tutari abana yego
oya ntabwo twabana tutari abana ntabwo byakunda erega buriya mu buzima ni- ni- ni- ni- sinzi hari ukuntu ushobora gusa nk'aho ibintu byose bitajya ku murongo nk'uko biri ngombwa kandi n'uwo mukobwa hari igihe agira nka kamere aba afite nka kamere yo kutihanganira nk'ibintu runaka ibaze rero simbizi nyine Ariko uretse wenda ko ntugakine.
ntatekereza ko wenda abakobwa b'abakaratika cyangwa abadamu bawe wenda bakubita abagabo ntabwo ibyo nabihamya ariko kandi nanone simbizi n'uwo Ntacyo- babana nyine yagira ukuntu nyine abyitwaramo ngaho Gusa reka na- reka se mushatse ari umukaratika nanjye najya kuyiga ntabwo byakunda reka wavuze ko utazajyayo wavuze ko utazasubira reka solange Ubu akubwire ntabwo ari we yego solange ijambo ni ryawe
arakoze cyane ubwo rero ni uko wenda bitazanamubaho gusa ariko abandi babyumva nkawe nabo ntabwo mbizi kubera ko akenshi ba- bazagerageza bazagerageze nk'uko yabivuze abantu bayiratana ni abatarayize nubwo nabikojejemo hari igihe ushobora kwikozamo ukahavana noneho ubwemezi bwinshi cyane uvuga ati noneho na njyewe nize karate sha muzajye mu- munyengamo kandi akenshi kubera ko karate ikwigisha gukontorora amahane yawe ntekereza ko abantu bagira amahane b'abagore akenshi baba batarayizi kubera ko ahubwo amahane yabo arabacika amahane yabo akabacika ariko muri kare tubasha kuyakontorora rero mm, hari aho ibintu bigeze nta bagabo bagifite abagore ngo uvuge ngo nzagendera ko nzamukubita batazanyishyura kubera ko yize ntekereza ko ari ubwumvikane kandi buriya yareka mu kumvikana kurusha uko bya- uko- uko- ukurwana kuko kurwana ntabwo ari byo bikemura ikibazo Mm. harakoreye yabajije ka indisipurine muramutse muhuye nayo mubigenza gute hari bijya mu- mujya mubona mu bana mwigisha
kugeza ubu ngewe ntabwo ndahuriza n'izo keza kuko ngewe mfata abana batoya bumva hanyuma iyo ahandi iyo umaze gukora usho- nta- ntabwo wazibura izo kese rero ukuntu ba- nk'aho twakuriye twiga ukuntu bazi- bazihanduringa ukuntu bazikemura ni ukuvuga ngo bara- bara- barazifata bakaguhana bakaguhanira muri rusange nkabaho ibihano urumva twebwe ibihano byacu ntabwo wenda ari inkoni ushobora kuba ari za pompaje ushobora kuba ari ugusiba ukwezi ushobora kuba ari ukugenda ugasaba imbabazi uwo muntu ushobora kuba ari ukubwira ati tugiye kugushyiraho abantu n'uwongera gukora gutyo bizaka rwose iyo mvuze ko hari abakina karate ngo byange kubera ya kamere yabo wa mugani uwo ariko ntabwo ayikomeza ahubwo ahita ayivamo hanyuma uba wabashije guhinduka kuko nayo ishobora guhindura kamere y'umuntu iyo wayikinnye neza ukubahiriza amategeko yayo urahinduka ubashije guhinduka aragaruka ya mico mibi akayireka
reka tuse nk'abagana ku musozo twakira eugene ushobora kuba ari nawe wa nyuma tugiye kwakiramo eugene uranyumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mberereye muri masisi muri congo yego
imijyi iwacu ikaba isa naho bibagayo nta nawe n'umukobwa uri gukora karate nibyo ese mumeze gute aho ngaho i masisi mufite agahenge we uratwumva i masisi mumeze gute umutekano urahari
umutekano nawe ni muke nta intambara gusa gusa ni ukwirirwa kwiruka gusa nta mutekano uhari mwihangane ye wari uvuze wari uvuze ko nta mukobwa wigeze ubona aho ngaho i masisi akina karate hari ikibazo wari ufite
ntacyo kabisa ndi kubaza none se umukobwa yakina karate gute koko yumva nawe none se solange ntabwo akubwiye ko afite n'imikandara ugeze ku mukandara w'umukara oya rwose ujya kuri facebook uraza kumubona n'ifoto ye ushakishe n'ahandi uraza kubibona urakoze rero ubwo ukomeze ukurikirana ayo makuru uzabibona abakobwa barakina karate nk'uko yabitubwiye reka ijambo muhe ijambo ryo gusoza madame solange mu gusoza ndibaza ko mufite gahunda y'iyi mpeshyi muri makeya nko mu munota umwe nawe ntiwuzuye amasogonda mutubwire uko ababyeyi babigenza kugira ngo bazane abana murakoze cyane gahunda y'impeshyi yo iba ivanze n'imikino myinshi kuko umwana aba akeneye ibintu bimuhuza kugira ngo ataza kurangara ubu gahunda yacu izatangira ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi tuzajya dukorera ku kwa saveri nyamirambo posite ya sitade pere stadium hanyuma gahunda tuzavanga imikino taradisiyoneri no kubyina bya kinyarwanda gucuranga na karate ubwo rero twakira abana kuva ku myaka ine kugeza kuri cumi n'itandatu hanyuma abana bakiga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ababyeyi bose ni karibu ubikeneye aramvugisha ababyeyi batangiye kwiyandikisha kandi twizera ko bizagenda neza
reka rero rwose mfatiraho akanya ngo ushimire cyane kuba wongeye kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndizera ko hari benshi bashobora kuba bakuyemo bakize ubwoba bwo kuba bakina karate cyangwa se bajyana abana babo cyane cyane ab'abakobwa mwibaheza ngo mubabuze ngo nuko ari abakobwa mubareke bakine imikino nk'iy'abasaza babo babyeyi ndabibisabiye ubwo rero mbashimire cyane namwe mwese abadukurikiye abaduteze amatwi aho muherereye hose abatanze inama n'ibitekerezo ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius wari ufatanije na Nadia Taha wakiriye telefone zanyu mwakoze cyane mugire kandi ibihe byiza kuri mikoro hano kuri radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu kayo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu